Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio gatanu. Kaze mwese mu biganiro byacu tubibutse ko mu Burundi muri kumutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose 88 n'ibice bitatu FM Kigali muradukurikira kandi no kuri Facebook live adresi yacu ni VOA radio yacu ndabaha ikaze mwese
nk'ubu bamwe ntituzoronka imbuto yo guteragira abandi nabo n'ababiri n'ababirimye nyene imvura yavyononye baronka ivyo barara bariye nyene bikaca bihera nkaja nka nuwambaza n'ibihago ibihago nasaruye n'ibirya nyene birya vyonyene nanka birya anzokoramwo imbuto nk'ubu birya biraheza ndahanye niberaho huko nyene
uyu ni umwe mu banyagihugu mu ntara ya kirundo avuga ku mvura nyinshi yaguye igatuma uruzi rwuzura rugatwara imirima yose muri ako karere inkuru tubafitiye mu kanya ikaze mwese kaze mwese reka duhere kuri iyo nkuru nyine abarimyi b'umuceri mu kiyaya c'uruzi ki eh, akanyaru bavuga ko bakoreye guhomba abarimyi ku ruhande rwa komine ntega y'intara ya kirundo bavuga ko uruzi rwuzuye rutwara imirima yose bamenyesha ko bashobora kutazosezerera burundu ikibazo c'inzara nk'uko babiziga inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze utereje amaso mu kiyaya c'uruzi akanyaru rugabura ibihugu vy'uburundi n'u rwanda ku ruhande rwa komine ntega y'intara ya kirundo haboneka imyuzure mu myaba intandaro ya vyose ni imvura nyinshi yari imaze iminsi igwa abarimiye umuceri muri ico kiyaya bavuga ko igice ca kabiri c'umwaka w'uburimyi kigiye uko akanyaru kabise ubona ka- kagize ikintu nyene imirima myinshi iratwagwa imwe rimwe kuyangika iyindi irononekara icyari guteza imbere abantu kiranka burundu kandi nawe nibyo wiboneye naho mwimbu wowe kuwubona nyene hagiye uzosanga ari nk'umwe n'umwe gutyo ahandi nyene twese twaratashe hana nka biriya vyaya byose biri hariya twari twarabishanje ngo dutere umuceri bishiduka vyangirikanye nyene burundu kubera kubw'amazi eme umuzi nyene emwe acuko ndabose uramara manda abiri yose natashe uko zima mwindi myaka akamutse ndabona umuce nyene emwe nahombye burundu uyu mukenyezi aba ku nkengera z'ico kiyaya ahitwa mu kidesani muri komine ya ntega avuga ko ubuzima bwiwe n'umuryango yabuziga kuruza akanyaru dore nkajewe ukuntu je mbayeho nari ntunzwe n'umwonga niho nakutwo ndarira kaba agasabune kaba kunye icyaricyo cyose nabona n'ibiyaha byomye byibereye aho byo twaremye byatwawe n'imiceri yatwawe nuko nyene burya aho twatera umuceri tugatera ibijumbu icyo twifuza cyose twateramo tukarara turiye bamwe mu niko tubayeho bamwe tudafise n'agasozi nyene bitugora kubaho gazana kwitunyura no mu rufundo byonyene kubera ko imvura yabonetse uno mwaka uko bitahura mu ntara ya kirundo abakorera ku kanyaru bari biteze gutuburura uno munsi bamwe basa n'abazerutse kuri ico cizigiro mworo mworaba ibintu nyene kidikuye mworonka nyene mwodufashisha nyene kugira mwamwe tubeho nk'ubu bamwe ntituzoronka imbuto yo guteragira abandi nabo n'ababi- n'ababirimye nyene imvura yavyononye baronka ivyo barara bariye nyene bikaca bihera nkaja nka nuwambaza n'ibihago ibihago nasaruye n'ibirya nyene birya vyonyene nanka birya anzokoramwo imbuto nk'ubu burya biraheza ndahanye niberaho huko nyene imbeshi dusaba nk'ibintu byinshi byamwe amwe amwe turanakenye turi n'abakene hari n'uwutarimye kubera kubura imbuto byose nyene byaducanganiye ko bamwe n'amasizi amwe amwe yaranaraye nyene ntitwanateragiye bakwiye twiziye nk'iki gishanga none nacyo kiraduhemukiye nyene ku bw'amazi ivyo amakenga k'inzara nyene itazotuvamwo nyene niyo makenga dufise mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kirundo bavuga ko raporo y'ivyatwawe n'umwuzure mu kiyaya c'akanyaru itari bwabashikire ngabo nziza filipo musitanteri wa komine ntega aremeza ko uruzi akanyaru ataco rwasigiye abo arongoye bahakoreye muri iki gice ca kabiri c'umwaka w'uburimyi ngabo nziza avuga ko ico kiyaya arico cahora cimbuka umuceri mwinshi muri komine ya ntega akanyaru kakaba kafatwa nk'ikigega c'ikomine nk'uko musitanteri abivuga naho biri uko uburamutswa wa komine ntega avuga ko atanzara izotera muri komine arongoye ngabo nziza avuga ko mu yindi myonga no ku misozi bariko barimbura aho umwimbu utagenze neza akavuga ko bagiye gusubizamwo ibindi bitegwa amyesha ko babandanya n'umugambi wo kwegeraniriza umwimbu mu bigega vy'intega bizoza umugambi w'ivyo bigega ukaba ari umugambi w'intara ya kirundo usanzwe uhari ukaba ugenewe kugarukira ku bahuye n'impanuka canke ibiza mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze cyane jean bosco tukivuga ku ngaruka z'imvura nyinshi imaze iminsi igwa abanyagihugu bahora barima mu kiyaya ca mwayi komine bukemba intara ya rutana basaba abategetsi gusubira gutunganya ico kiyaya kuko imirima yabo yatwawe n'umwuzure uturutse kuri- ku ruzi musasa urwo ruzi nyene rwatumye ibarabara rija mu ihinguriro sosomo n'irija mu ntara ya makamba rihita bigoranye cane kubera ryasubira- ryasibanganijwe n'uruzi abaremyi bo bavuga ko naho amazi yagabanu- yagabanutse umwe umwe umwe wese atazosubira kumenya aho ikivi ciwe kigera abategetsi ba- ah, badasubiye bada- abategetsi badasubiye nako badasubiye kubapimira rero mugenzi wacu fidel d'antoine sabimana aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru za kwicwa n'inzara nta kintu abavyeyi baza kuraba ngaho hantu kuko nk'uyu mwaka ni nk'irya mbere risibe riteye hamwe biyumviye aya mazi bakayadukorera barosibara nyene bande umugozi basibe babapimire ukundi gushasha kuko mwene ntiyo bakihamenya aha ni mu kiyaya ca mwayi komine bukembe iri mu ntara ya rutana neza na neza ku nkengera z'uruzi musasa ku mawane y'ibarabara rija igihofi mu ihinguriro sosumo n'irija mu ntara y'amakamba ku birometero umunani uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya rutana uruzi musasa rwarasheshe biturutse ku mvura nyinshi yaguye mu mpera z'ukwezi kwa gatanu abafata inzira ija muri gihofi canke imakamba bavuye mu rutana bavuga ko bitoroshe kurengana ico kibanza uruzi rwaseseyemwo uno musore akoresha ipikipiki yunguruza abantu abajana mu ihinguriro sosumo ni ukuvuga nk'ubu bishitse karonka umukiriya amanuka muri sosomo ntibitworohera kubera uramanuka umanutse ushitse aha mu mazi hari n'igihe bishika ukagwayo ubu hanyuma n'uwo mukiriya utwaye akagwa mu mazi hari n'igihe usanga atwaye nk'ibintu ugasanga birononekaye kubera aya mazi boba turabugira ariko n- naho tubugira ntako tugira nyine ko atako turi bugire turemera tugatimba nimba ugwayo ukagwayo ushoboye kujya bukawe ukagira buke buke ukarondeza n'amaguru n'imoto hari n'igihe ishobora kugwayo ikononekara Eka n'abadereva bagendesha imiduga baca muri iryo barabara bavuga ko batorohewe na gato.
ibarabara rya geseye gusa aho ni ibarabara imodoka ntoya ntizirengana n'izinininya zikora hasi n'imoteri igahaga igashikira ishyizeho amabuye ibibuye bica bikubita munsi kuri karitere Uretse abunguruza abantu, abarimyi bahora barima mu kiyaya ca mwayi bavuga ko ataco biteze ku mwimbu kubera imirima yatwawe. Aba ni bamwe mu banyagihugu barimira umuceri muri ico kiyaya.
uwo munini cane kuko ngaha ntabaraza kwicwa n'inzara nta kintu abavyeyi baza kuraba ngaho hantu kuko nk'uyu mwaka ni nk'irya mbere risibe riteye hamwe bodufasha bakadukorera ngaha rugasubira hariya muri nyirangira umuntu wese agahendagiza akaraba yuko yorima cyane cyane ngaha hari imime- imirima myinshi y- y'umuceri igiterwa c'umuceri benshi barahomvye umuntu a- aha barima mu mutwe bita amadigi ba- bakora uduce duce tw'indimo umuntu yari afise nyene aha haboneka ugasanga yimbuye cane nk'amatoni menshi umusanga ngaha ni- nico gite- nico giterwa cagitunze kano karere hamwe biyumviye aya mazi bakayadukorera barosibira nyene bande umugozi basibe babapimire ukundi gushasha kuko mwene ntiyo bakihamenya Eh, barosibira kugabura ukundi gushasha kuko umuntu ntiyomenya aho yahora acisha badasubiye nyene ngo batwibuke bahadukorere ni inzara igiye kutwica abakuru badukurira nyene bahakoze bosubira bagapima nyene nk'uko bapimye ubwa mbere bakoze aya mazi bika- akavamwo bishobotse nyene batwiyumviriye ko vyoba Leonard Bucumi, uwundi munyagihugu, ati jewe ubwanwa bwapfutse umunwa.
bijya bishurwa by'imboga n'amarengarenga yo harya nayo ndafise indimo hajya ho nyene handa hateye itomati ngasanga ndagurisha ndarose n'ibihumbi amajana abiri angaha aho babeze n'ibigori nakuyeho nakuyeho by'agatasi uruzi rutari bwa- bwabicemwo n'amateka yariyo yahise Abanyagihugu baba ku nkengera z'uruzi Musasa baremeza ko kubona urwo ruzi rwaruzuye ababa ku nkengera z'urwo ruzi babifisemwo uruhara.
erega kare urabona urwo ruzi baru- bari barugazuye kera kera kera baheza amapoke yararugazura arushyirako inkombe nini nk'uwo bisubira mugabo leta igacubahiriza kuri za ntambuko z'uruzi bagaca bagerageza mbere nk'uko bishoboka bagaca batera nk'ibiti ni ukuri ngira ngo umuti woboneka n'ahandi muko bimera uko n'abantu bake- barusotoye urabona baciye bagenda barima bari- baragwegereza mu ntuze eh bashaka kwegereza ruca rutuma ruca ruza rurasenya ruca ruza rurasenya ahanini n'abantu baciye baza baragwagirizaho arubu kuko kuko bari bababwiye yuko n'imiburi basigiye imetero mirongo itatu bategeye uruzi ariko abantu baranga kubyumva mugabo ngira ngo bovyumva ubose bakarukora bovyumva kwera Beda Nyandwi buramatari w'intara ya Rutana amenyesha ko abahinga bo mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi rwego rw'intara ya Rutana batanguye ivyigwa bihweza uburyo bwo guhinzira urwo ruzi Musasa Beda Nyandwi yizeza abarimyi ko mu kwezi k'umunani abarimyi bosubira gushora amasuka muri ico kiyaya ca Mwayi ico gihe akibaza ko umusenyi wafuse iyo mirima woba wakuweho n'abahinga mu Rutana Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika urakoze cyane fidel kuri iyo nkuru tuve mu burundi tuje mu rwanda sentare nkuru y'u rwanda yatangiye yatanguye kumva ubwirege- ubwiregure bwa bwana ladislas ntaganzwa haregwa ibyaha bya jenoside n'iby'ihohotera rya kiremwamuntu eh, byoba byarakozwe mu mwaka w'ibihumbi- w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane bwana ntaganzwa mu myireguro yaranzwe no guhakana ibyaha byose aregwa mugenzi wacu eric bagira ubusa yarakurikiranye iyi- uru- yarakurikiranye uru rubanza aradushikiriza ibindi bwana radisirasi ntaganzwa wiregura ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko umuntu akekwaho ko yabikoreye nyakizu mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yongeye kugaragara mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa yunganiwe n'abanyamategeko babiri arerwa ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza metere rurabuga baravuga ko ibi byagombye kuba ari ibyaha bitatu aho kuba bitanu aravuga ko icyaha cyo kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyoko muntu kwica nk'icyaha kibasiye inyoko muntu n'icyaha cya jenoside byagombye kuba icyaha kimwe cya jenoside yasobanuye ko ahereye ku nyito ya jenoside ibi byaha byose bikubiyemo metero bugabo yavuze ko abatangabuhamya bemeza ko impunzi zari zahungiye kuri paruwasi ya cyahinda umwe mu batutsi yambuye imbunda umujandarume arangije amuca umutwe ayihereza mugenzi we kimwe n'izindi bari bafite barasa mu nterahamwe kuva ubwo abasirikare bari aho batangira kurashisha imbunda ziremereye yavuze ko uwo yunganira yatanze itegeko ryo gutangiza amarondo yanga ko interahamwe zashoboraga guturuka gikongoro zikica abatutsi bari bahungiye cyahinda yavuze ko jenoside muri nyakizu yatangiye nyuma ya tariki ya cumi n'icyenda kubera ko perefe wa butare yari yaranze ko jenoside ihaba metere bugabo yavuze ko mu bikorwa byabaye hagati ya tariki ya cumi n'enye na cumi na zirindwi z'ukwezi kwa kane mirongo cyenda na kane byatewe n'indi ntandaro ubushinjacyaha bwo bwemeza ko ibikorwa byabaye muri icyo gihe bigize icyaha cya jenoside nyamara ubwunganizi bwo bukavuga ko abatutsi bari aho bari barimo bafite intwaro kuko bazirashishije interahamwe nyuma yo guca umutwe umujandarume kuba ubwunganizi rero bivuze ko byari ibikorwa by'intambara ntaganzwa wahise yaka ijambo yabwiye umucamanza ko kuri we ibyabaye mbere y'itariki ya cumi na zirindwi z'ukwezi kwa kane mirongo cyenda na kane abifata nk'impanuka yavuze ko ibyo bimaze kuba nta bindi bitero byabayeho kugeza ubwo perefe habyarimana akuriwe ku butegetsi ku itariki ya cumi n'umunani ubushinjacyaha bwabajije aho izo nterahamwe zarashwe n'impunzi zari ziherereye ndetse n'abasirikare barashe impunzi aho bari baherereye humvikanye ukudahuza ku bisobanuro by'uruhande rwiregura metere bugabo yasubije ko izo nterahamwe zari hafi aho kandi ko n'abasirikare nk'ahandi hose mu gihugu bari hafi aho ntaganzwa yabihakanye avuga ko asanga ibibazo nk'ibi metere bugabo adashobora kubisubiza yavuze ko uwabisubiza ari umutangabuhamya wabivuze ntaganzwa yabwiye urukiko ko mu bamushinja barimo abashaka kwerekana ko yakoze ibyaha mu gihe we asanga bihabanye n'ibyabaye mu ijwi rituje yagize ati cyahinda ndegwa nahabaye nka muganga nakoze akazi kanjye uko byari bikwiye bimpa umwanya wo kwiyamamariza gutegeka komine nyakizu atabo twakoranaga cyahinda hafi ya bose bari abatutsi nakoranye nabo neza kugeza ubwicanyi butangiye mu bikorwa ubushinjacyaha umurega buvuga ko yahoraga ahetse imbunda kandi ko yatoje interahamwe yagize ati nzanwa hano naje nturutse kongo aho nari muganga mu myaka yose nahamaze mvura abakongomani n'abasirikare haba mu rwanda no muri fdrr nakoraga nk'umusivire sinigeze niga igisirikare nta nicyo nkeneye kwiga nta n'intwaro natanze nta n'uwo natoje yahakanye yivuye inyuma gucura umugambi wa jenoside aravuga ko nta gahunda iyo ari yo yose yigeze ashishikarizwa yo kwica abatutsi muri nyakizu akavuga ko iza kubaho yari buhere ku rwego rwa perefegitura ati perefe yari umututsi byaba byiza bagaragaje ko byanyuze ku ruhande bitamuciyeho kuba perefe yari umututsi bivuze ko atari butanga amabwiriza yo gukora jenoside ni ikibazo umucamanza yamubajije metere bugabo yashimangiye ko perefe yari umututsi kandi ko atari bwemere ko jenoside iba kuko yarinze yicwa kubera kwitandukanya nayo urukiko rwabajije ntaganzwa impamvu abatutsi bo ku gikongoro bahungiye iwaho yategekaga nyakizu yarusubije ko abatangabuhamya bemeza ko ubwo yari umuganga yavuraga neza agwa neza ati nicyo cyatumye bahungira iwacu kuko bari basanzwe baza no kwivurizayo bari bahizeye umutekano bazi ko nta nterahamwe zahabaga ntaganzwa yatawe muri yombi mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yageze mu rwanda mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatandatu yari ku rutonde rw'abo leta zunze ubumwe za amerika yashyiriyeho akayabo ka miliyoni eshanu z'amadolari kubayitungira agatoki agaragaza aho baherereye akabagira ubusajwi ry'amerika i kigali
banywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwotwumvira kuri metero mirongo ibiri na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku munsi wa kabiri aho tuganira mu kiganiro muri sanga ku bijyanye n'iterambere uno munsi twihweje ikibazo cyerekeye indero Ah, mu burundi rero ikibazo umuntu yokwibaza ati vyoba byifashe gute ku vyerekeye gisata c'indero mu kanya mugenzi wacu fidele niyongabo yaganiriye na professeur libera eh, ntibashira kandi yigisha ku ishure kaminuza université libre de bruxelles hakaba ari eh, no mu runani mpuzamakungu rw'abarundi barajwe ishingwa n'uburundi eh, burundi solidarité internationale ari bruxelles mu gihugu c'ububirigi atangura avuga ku ruhara rw'igisata c'indero mu iterambere ry'igihugu ico ari cyo cose muri rusange
igisata c'indero navuga yuko gifite uruhara runiniya cyane muri kazoza k'igihugu mu iterambere ry'igihugu kuko igihugu cyubakwa n'abanonosoye ubuhinga butandukanye biba mu byo byo kubaka amabarabara navuga infrastructure byo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu nshaka kuvuga ibyerekeye ekonomi n'ibyerekeye amafaranga banki na insurance n'ibindi bifite uruhare runiniya mu ba enjeniyeri bubaka ari amazu mu ncamake rero igihugu gitezwa imbere n'incabwenge zanonosoye ubuhinga butandukanye ikindi ni ukongera ko ni uko abajejwe kurongora igihugu bikora ku byo bize mu mashuri bakikora no ku buhinga bamenye iyo bakoze muri ibyo bisata bitandukanye hanyuma bagafata imigambi irashe iteza imbere igihugu mu ncamake rero igihugu ku isi yose nzima cubakwa n'incabwenge banonosoye amashuri uruhara ni runiniya rero muri kazoza k'igihugu igisata cerekeye indero mwaragize ubushakashatsi ku byerekeye igisata cy'indero mu burundi mwotubwira igihe mwabigize n'ibyo mwakuyemo kugene mubona byifashe mu gihugu
ubushakashatsi twabugize mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu mu gihe ubutegetsi buriho bwari kuburusha mu ngiro umugambi witwa ikoro fondamentale icyo gihe twarize neza turanonosora turerekana ingene inyigisho zitunganijwe mu bihugu by'ubuseruko kuvuga mu rwanda muri tanzania uganda kenya kubera cyane cyane bavuga yuko iyo uwo mugambi mushasha bari barategura mu burundi ari ukugira bigishe cyo kimwe no mu bihugu byo muri ako karere kugira twerekane neza ingene ku isi ahandi bitunganijwe twarafashe ibihugu bibiri ibihugu bisanzwe bicuditse n'uburundi igihugu cy'ububirigi n'igihugu cy'ubufaransa kugira twerekane neza ko mu burundi n'inyigisho zari zitunganijwe imbere y'uko haza iyo porogaramu nshasha bise ekoro fondamentale y'uko byari byifashe neza ko atangorane zariho nderekana neza y'uko abarundi bose baza kubandanya kwiyongeza amashuri nta ngorane bigira bagira ni ukuvuga y'uko inyigisho zari zitunganijwe neza mu burundi nuvuga yuko mu burundi byari mu bihugu bya mbere muri afurika byari byategesheje imbere inyigisho mu bisata byose icyo gihe rero twasanze yuko hari ingorane nyinshi kubera imigambi yari yafashe yo kwigisha abana babivuga ku buntu mugabo si byo bica bituma rero abana benshi biyandikisha mu mashuri mugabo hakenye amashuri ntirakwiye abarimu banonosoye ibyo kwigisha badakwiye ibikoresho ibitabo by'abarimu n'abanyeshuri bidakwiye porogaramu abatezwa kwigisha zitariho ingorane rero zari nyinshi cyane rwose hanyuma rero narangije mpanura mbona nerekana neza ingena bogorora bakagira umugambi urashe woteza imbere inyigisho mu burundi kugira tugaruke kubera amagume uburundi bwaciyemwo akanovera karasubiye inyuma icyo gihe nahanura nerekana neza ingene ibintu byotunganywa dusubire muri ya myaka imbere y'amagume aho inyigisho mu Burundi zari ziteye imbere cyane gushika naho zasa n'izis- n'iziteye imbere nko mu- mu bihugu biteye imbere bya Buraya n'ahandi Hanyuma rero mu bihumbi bibiri na cumi na kane harabaye inama rukokoma ihuza ah, abarundi bakora muri ico gisata n'abari muri leta n'abandi eh, ico bita les états généraux de l'éducation naho nyine naraterereye eh, nderekana neza yuko imigambi bariko barasha mu ngiro atayi- atayizoshika izotuma eh, inyigisho zisubira inyuma mu ncamake uno munsi inyigisho mu burundi ntivyifashe neza gatoya N- ni iyihe nsiguro leta yatanga mu gushiraho izo nyigisho eh, shingiro Eh, i- ba- inyigisho- insiguro batanga bavuga yuko ar- ari ukugira eh, bigishe kumwe no mu bihugu byo muri kajya karere ariko nare- narerekanye neza ko atari byo eh, kuko eh, ibyo bariko bara- barashira mu ngiro naho bas- vyasa bisana n'ivyo bagira muri mu Rwanda n'ivyo bagira muri Tanzania n'ivyo bagira muri Kenya n'ivyo bagira muri Uganda Eh, iyindi siguro eh, bavuga ko ari ukugira eh, u- abana bahejeje mu mwaka w'icenda bahejeje gukora fondamentale bashobore kwikorera ibyabo Eh, eh, ibyo ntibishoboka eh, kuko n'abahejeje kaminuza biragoye cyane ko bikora mariko muravuga eh, insiguro leta yari yatanze ko yashaka kugira nk'uko eh, bis- abandi bariko babigira mu karere ko muri afurika mu buseruko ariko mwariko mubitorako utunenge mwobandanya ego do- iyi ni siguro ya kabiri bavuga yuko eh, abana bahejeje umwaka w'icenda bashobora kwikorera ibyabo Eh, ni ukuvuga eh, ko baronka inyigisho eh, zijanye n'ibya andaza canke eh, kwikorera ivyabo I- ivyo rero eh, ni ibintu nasiguye neza nderekana yuko bidashoboka eh, na cane cane mu gihe eh, atabarimu bariho banonosoye ivyo vyerekeye vya entrepreneuria Eh, uno munsi rero eh, ngira mwarabikurikiranye eh, abarundi barabikurikiranye Ah, umwaka uheze ah, hariho abantu bashika ibihumbi mirongo itanu bahejeje umwaka w'icenda bagiye mw'ibarabara batashoboye kubandanya Eh, umwaka eh, ukurikira mvuga waheze ha- umwaka wa mbere bahejeje umwaka w'icenda hari eh, abana bashika ibihumbi mirongo umunani bagiye mw'ibarabara ataco bariko barakora Eh, ikindi novuga ni uko leta yaratanze udushimwe muravyibuka aho eh, bahaye amakazi abiri y'ifanta eh, ni abandi ibiro bitanu by'ubufu eh, byo gukora ibitumbura eh, umutahe bahaye abo bana murumva ko ari ibintu eh, biteye agahinda Eh, mu ncamake rero eh, ibyo bavuga yuko ari eh, iyo nsiguro batanga ntawe re- ntiyari yifashe na gatoyi je nibaza yuko harimo ibintu vya politiki kugira eh, kubera ama- amatora yari yimije mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugira abarundi baze batore eh, ari benshi eh, ariko uno munsi i- i- eh, ibyo nasiguye ibyo nanditse eh, ni ibintu byagiye habona I- ingorane rero ziracariho eh, ariko munyuve neza eh, urwandiko izo nyandiko zose na- nandika eh, nta sinari mfise intumbero yo kuja mu bintu vya politiki kwari guhanura ku neza y'igihugu eh, kuko imana yaramfashije ndashobora kwiga amashure eh, ari naco gituma uburundi bwa- bwagize uruhara runiniya mu eh, kugira nshika aho nshitse Eh, ivyo rero nabigira kugira nterere agacumu k'ubumwe eh, nobivuga mu gifaransa ko yari nka dete morale eh, nteza gusubiza mu nkoko eh, uburundi bwanyigishije bukanteza imbere eh, sinari sinari mfise imigambi yo ku- yo- yo kwija mu vya politike eh, kugira ah, mvuge nabi ubutegetsi buriho eh, oya na gatoyi kwari ugutera ivyiyumviro birashe kugira inyigisho mu burundi itere imbere na cane cane umwana wa nyarucari ashobore kuronka ikibanza ashobore kwiga ashikane kure kugira afashe umuryango wiwe ira turaja kwigaruka ko Yego.
mu- mu ngingo zagiye zirafatwa eh, zita- zitorohereza na gatoyi abana b'abakene murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise obed uratwumva obed cyane Eh, tubwire irindi zina naho muri Eh, ndi sengiyumva obedi ndi bujumbura mufise icyiyumviro canke ikibazo Eh, harimo ibyiyumviro icyiyumviro ndetse ni- n'ikibazo yego Eh, ushaka kuramutsa bwa mbere umutubire arabumva Eh, eh, ikibazo ca mbere ushaka kubaba- kumubaza we ndetse n'izindi ncabwenge z'u- z'abarundi bagize amahirwe yo kuronka ubumenyi bwisumbuye cyane ni iki babona mu rurimi rukoreshwa mu nyigisho hano mu bihugu byacu ko nabwo rutoba ruri mu bi- muri bimwe mu bituma inyigisho zidatera imbere urwo rurimi mushaka kuvuga uruhe ni ukuvuga indimi z'abanyamahanga cyane cyane igifaransa ndetse n'icyongereza
yego Eh, nkabaza ntaca nongera ngaterera ku cerekeye nu- n'ibi bya entrepreneuria mu bijanye n'amashuri shingiro akarorero turavye urwaruka ruriko ruraruka muri ino myaka ni uko urwaruka nka rwose nta karorero rufise mu bijanye no kwiyungunganya mu migambi mito mito ndetse n'iyo bayisununuye kuko bakuru babo bakwize- bize amashuri hakiri kare atakarorero baba bafise ba- barabira ko ka bamwe muri abo baba barakoze ibyabo bose bicaye bariko barindira akazi bariko bagwana kuja mu bintu vya politiki kugira ngo barabe ko boronka akazi cyangwa kuja mu bindi bintu bituma bumva ko baronse akazi atawiyumvira gukora ibintu vyiwe bigorana rero cyane kuri abo bana kugira ngo baronke akarorero keza ndetse no gushobora gutangura kubera atakarorero bafise murakoze reka a- ego murakoze namwe eh, reka bishure mumwishure ribera E, ku kibazo ca mbere ku vyerekeye ururimi eh, novuga ko um, obed eh, avuga ukuri rero afise uru- uruhara eh, na cane cane eh, mu gihe bafashe ingingo yo kwigisha indimi nyinshi eh, zishika zine eh, ku bana bakiri batoyi Eh, ariko n- nsubira inyuma gatoyi kera twebwe tuciga nta ngora twagira na gatoyi ku bijyanye n'ururimi rw'igifaransa Eh, twarashoboye kwiga eh, neza eh, amashuri y'intango hanyuma rero mu mashuri yis- yisumbuye hariho za porogaramu zifasha abanyeshuri eh, kumenya ururimi rw'i- rw'igifaransa Eh, ndibuka neza yuko eh, twatezwa gusoma ibitabo hariho za bibiliyoteke eh, tukagira icegeranyo eh, c'igitabo twasomye mm, umenga igitabo ku ku- ku kwezi ivyo rero vyasaba kunonosa ururimi Eh, uno munsi rero eh, na cane cane igikuru noshimikirako ni ingene ibintu vyokosorwa Eh, ica mbere coco ni uko ah, abarimu eh, baba mu mashuri y'intango na- cane cane ah, bokwigishwa bimwe bita recyclage eh, ingene bigisha ururimi rw'igifaransa canke icongereza eh, kugira eh, bashobore eh, no kwigisha izindi nk'ibiharuro mu, mu gifaransa eh, aha noshimikira kuri proje eh, iriko irafashwa eh, ni, ni, na, na francophonie ishirahamwe eh, ry'ibihugu bivuga igifaransa eh, bariko barigisha abarimu eh, mu burundi eh, bahereye mwa- abarimu mu mwaka wa gatanu ingene bokwigisha igifaransa bakongera bakigisha eh, izindi nyigisho eh, mu gifaransa nk'ibiharuro iyo porogaramu iramaze igihe kitari gitoya yatanguye mu bihumbi bibiri n'icenda Eh, aha rero nohanura yuko leta ikwiye iyo iyo proje ikayifata nka nkama ika- ikayigira igihugu igashiramwo uburyo kugira abarimu bose bari mu burundi eh, mu myaka nk'itatu nk'ine boba baheje kunonosora ingene bigisha eh, ururimi eh, rw'igifaransa niko rukoreshwa eh, mu nyi- mu mashuri yisumbuye Eh, ikindi eh, gikwiye gukorwa eh, ni uko mu nyigisho zitegura ah, abarundi kuba abarimu boshimikira cyane rwose ku rurimi eh, rw'igifaransa n'icyongereza kuko uno munsi icyongereza eh, kirahambaye cyane kugira abo barimu baheze amashuri bazi neza ah, kuvuga ururimi rw'igifaransa cyane cyane ariko rwigishwamwo eh, mu mashuri yisumbuye no kwandika igifaransa kugira abana nabo eh, bashobore kwiga neza atankomanzi mu ncamake rero novuga yuko ururimi bigishamwo rurafise uruhara runiniya kuko umwana atumva byose ntashobora eh, gukurikira ibindi vyigwa harakoze mugenzi wacu fidele niyo ngabo yateramije icyo kiganiro ku ruhara eh, n'akamaro k'indero mu gihugu aha rero ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye tubibutse ko turi kuri facebook live ku bindi biganiro byacu aderesi yacu ni voa radiyo yacu ndabashimiye cyane nshimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma muri studio i washington dc mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabararikiye mu bandanye mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika